Kun raadiyoo Nuural Hudaati. Raadiyoon Nuural Hudaa sagalee uummata bal'aati. Nuural Hudaan soora qalbii Musliimaati. Nuural Hudaa.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتان كبجمتوتا دقيفتو راديو نور الهدى الحمد لله قرقرس ربي قداتين سجنتاتين ينتهن شوال دي دمي توكو بركم توكو في دي بافوريف أفرتمي أفرق لاكوف سجرا مي كل توكو بركم لما بريد مي سديق لاكوف سميلاديا Takka huuc amsaa sadii bara kuma lamaaf kudha shan akka lakkoofsa biyya keenyatti isiniif dhihaattu sagantaa guyyaa kamisaa qabannee istiidiyoo seennee jirra. Sagantaa guyyaa har'aa keessatti akkuma adeeffanne qophii jaarmee bultii Islaamaa isiniif dhiheessina. Murtii dhaddacha jaalalaatii fi riqicha sunnaa kan nuuf dhiheessan sheeka keenya kabajamaa fi jaalatamaa Sheek Muhammad Waadooti. Turtiin keessan nu wajjinaa ta'u.
dhaddacha jaalalaa dhaddacha jaalalaa dhaddacha jaalalaa Daddacha jaalalaa Daddacha jaalalaa Daddacha jaalalaa warra dhugaan wal jaalatu warra karaa halaalaatiin walitti hidhamee bultii jaarrate warra jiruu gaarii jiraachuu jiruutu wal himata himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru.
abbaan murtii murtii kennuuf qophaa'ee jira abbaa moohatu walitti ilaalla Daddacha jaalalaa iyyannoo jaalalaa Qilleensi jaalala bubbisee halaala. Qilleensi jaalala bubbisee halaala.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دقة في توتا تلفزيون نور الهدى آه، قام سقنتا كيني سقنتا واي ركيتش سنة دا كيستي اتي جينا إن شاء الله آه، دوبا قافتان جلقبا وانجلو أن مكان كي يباتو قاكا جدا ماجي umriin kiyya diidamii shan jechaa himate baarakallahu laka fi umrika jennaani umrii barakaa rabbi si haa kennu jennaan waan jedhu duuba intala takka abbaan isiidha sii kenne naan jee je dura garte intala takka osoo ati kophee ittiin fixatin osoo ati u'uu ittiin je'in abbaan akkanumatti dhufee mucayyoo tiyya sii kenne jechuun rahmata rabbiiti nicimaadha rabbi irratti galatoonfadhu jennaan nama meeqaatami kophee fixate intala takka argachuudhaaf jecha ka barbaadee barbaadee booda arrabaan galu isaaban qabu jechuudha inumaa intala teenya barbaadaa jedhanii ka akkana kana intala teenya fuudhuuf deemaa shokotoon jedhaniini ka gartee kiishni isaa wayyaa hin ta'iniin akkas jedhan malee ka kiishni isaan bokokin jechuu mallaqaan nama san akkasitti uffatan malee kaan isaanuu jalatti lafa dhawan kaan isaanuu mala ittiin saayiban barbaadanii mala ittiin dhiyeessan barbaadanii mala ittiin yaaman barbaadan. kun haala duniyaati. Duuba abbaan abbaan isiidhaa garuu karaa gartee sunnaatiin ni kaanaan goone ja e akka beekamaa ta'e sanitti gidduu ilma namaatitti kabiira yaamanii gannama teessisanii guyyaan guyyaa nikaahatti je'anii akkasitti ni kaanaan goone jechuu isaati. Nikaa gartee addunyaatu akkasitti wal fahamsiise malee osoo karaarra deemanis nikaa walii godhuun numa ta'a. telefoona walii daawwalanii telefoonaanis abuu mucayyoo tiisanni kasii godhe abbaan jechuun nima danda'a. Kabiira yaammatanii kabiirri khutbaa dheertuu qara'e khutbaa dheertuu qara'e nikaa namaa godhuun sharxiidhaa miti. Bal khutbaadhaan malee nikaa godhuun ni danda'ama. Intalli takka nabii keenyatti dhuftee alayhi salaatu wassalaam na fuudhi jetteen. Nabiin keenya laalee ijarraa deeffate hin taaneef jechuudha. Tokko sahaabdichi bira jira yoo siif hin taane naa dabarsii je'een anaa fuudha. hayyee deemi maarii barbaadadhu jeen intala san gaafa nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam nama sanii nikaa hidhu dubbii dubbii gartee ni gabaabsina gurbaan gaawaan itti nikaallee hidhatu dhabee achi fiigee as fiigee amartima sibiilaallee taatu barbaadadhu rabbi rasuulli jeeni alayhi salaatu wassalaam amartii sanuu dhabee akka ta'u dhabee aakhiri shay gartee qur'aana beeytaa je'eeni eenin beeka je'ee qur'aana saniini nikaa rasuulli godheef jechuu qur'aana barsiisu irratti. gaafsan amkannaa kahaa mallaknaa kahaa zawwajnaa kahaa sii qindeeysinee numa jee rasuul ilaal mahrii yani mahrii qur'aana godhee fi bimaa ma'aka min alqur'aan qur'aana si waliin jiru saniin mahrii isiidha qur'aanni ta'e sii kennine jeen gaafsan rasuulli khutbaan qaraanee jedhan duuba daliilli hadiisa kana khutbaadhaan malittis godhuun numa danda'ama. Kanaafuu sheeka malee ni keenyin ta'u jedhee akka hin yaanne hawaasni muslimaa inni ilmoo takka dhale sii kenne yoo je'e fudhadhu khalaas sii halaal godhee jira galchuu ni dandeessa jennaan dubbiin dhumatee jira jechuudha. وعلى كل وان جد غافتان كوني akka shari'atti gartee ammoo ni kaanaan goone malee jedhe inni tabarbaadu ga akka itti wal barsiisan sani akka aadaadhatti dhufanii waliin ta'anii guyyaan guyyaanii kaati jedhanii namaa kennan san itti ba'an akkas naan goone jechuu isaati. Tayyib duuba intalli tun abbaan gartee waan sii kenne isaan jedheef jecha irraa achiin fagaattu innillee ofirraan fageessu intalli. natti dhufti yeroo isiin natti dhuftes ummanni illee waa takka naan hin je'anii akkuma jaarsaa jaartiin nu laalanii kuni waan dogongoraati intala takka kanii kaha namaa hin godhin sii kenna jechuun isaa sun akka aadatti siif kenna waliin kaasii hidha jechuudha malee ammarraa ittiin deemadhuudhaa miti yoo ammarraa ittiin deemadhuu taate rakkoon hin jirtu kanaaf gartee intala siif kenna qaadhimaateeti namaan je'an san isii waliin deemuun haraam isii waliin taa'uun haraam wajjumaaniin deemaa ja'a gurbaan ummanni illee noomaan je'anii ja'a ummanninis wallaalcha shari'aati nama waan munkaraa dalagu ma'asiyaa dalagu hinaafuu dhabuun intala nikaahaa irraan qabne wajjiin gurbaan oo'aan dardarri waxaatiin gartee sanuu intala jaalatu sanuu intala jaalatu osoo jaalachuu baateeyyu wajji deemuun hin ta'u keessa intala jaalatan ka shayitaanni yoom nama kuffisaan isaa hin beekamne san wajji olii gad deemuun as deemuun achi deemuun waan hin barbaachisne jenna. حرام دوب نبي كنيا عليه الصلاة والسلام لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما جي قربان تو كنت لتكا كوبا بهي جنان شيطاني سدفا إساني تأمالي واهن تاني جي يو إسان خنمني توكو بران جري karaa wajji deeman mana wayii wajji seenan hulaa cufadhaa dafaa je'an shayxaantichi homaan jiranii maal eeydan baloo je'an macasiyaa dalaysiisee booda wayii kasaartan jedhee sheenaa fa'a keessa naqa jechuudha dalagaa shayxaanaati wahin nama naqeeti achi booda wayii ati baddisiin ja'a كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء دلقان ساكن نما كفر سيسي مع سيتي نما نكي أنسان كي سنجرون مانجا كما جار سجارت نبي خنجيبر أمرين فهلات إيه jaarsaa jaartii namni waliin hin deemu waan ajaa'ibaa silaa ka waliin deemu qaban jaarsaa jaartiimi ka bikka takka ta'an ka bikka takka deeman gabbaan waliin ka gabbaan ka ol deema waliin ol deebi'an silaa jaarsaa jaartii ta'uu qaba. Jaarsaa jaartii rabbiin halaal isaanii godheta yeroo hunda wajjin ta'u wajjin deemu wajjin ooluu wajjin buluu hayyama isaanii godhe dhiyi isaanii warroota jaarsaa jaartiin ta'ii wajjin gabbahuu wajjin ol deebi'uu wajjin achi maquu as maquu shayitaanii nama jaalachisa laal. Inuma aadaa fokkattuu jaarsaa jaartiin waliinuu walqixxooyteen deemtu waan si ajaa'ibsiisu. Waliin hin deeman. Jaarsi fagaatee deemaa jaartiin fagaattee duuba gamas deemti. Jaarsa jaartii ta'uu nuunuma akkasii beekamaa waan masbara kana. Warra wal qabatee waliin maxxanee wal jala sesseenee gurmuu qabatee wal qabatee deemu oguu garte warri sun fireen ni jaansan. Shayxaanni jaarsaa jaartii adda fageeyseeti warra jaarsaa jaartiin ta'e waliin dhiyeessee meelaale. Duuba intala tana wajjin deemaa jee. wajjin deemuun maal qabaa isii harkaan qabachuun hoo maali maali je'a jechuudha harkaan tuquu hin dandeessu nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam inni laa usaafixu nisaa an dubartii harkaan hin qabu jedhe dubartii tanikaa irraan qabne jechuudha harkaan qabuun haraam hadisuma muxabraaniin odeyse keeysatti waan jedhe nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam li'an yuxcana ahadukum fi ra'sii bimikyatin خير بمخيط من بمخيط من حديد من حديد خير من أن يمس امرأة لا تحل له أو كما قال عليه الصلاة والسلام للميس بيل الراتات متى كيس فكمت ورا نمت الرجال انت لهلال نما هنتان هركان تقراج كنافو هركان قبچون سيفين تأوهجن هركان قبچون سرت حرامي جن وان فودون قبوتي أكمن تهاجأ horii ni gartee ittiin hidhadhuun qabu gaafatan kun kanaafuu hanga saniin hanga gartee waa argadhu walumaan shirshir jedha jechuu isaati horii gartee rabbiin keenya subhaanahu ta'aalaa intala takka si fuudhuudhaaf horitti hin hajamu ati ammoo waan takka godhuudhaaf horitti yoo hajamtes rabbiin waan takka sii godhuuf sii laaffisuuf horitti hin hajamu si'ii lukkuu takka hin qabne kamana hin qabne ka allilleen keenta'in kamannilleen keenta'in yoo karaa bal'aa namni irra deemu nama waliin qabaatte malee alas kan qabne malas kan qabne erkattee maxxantee buluu malee si'ii akkanaa kana rabbiin si'ii kana duroomsuun intalaanis manaanis alaanis isa biratti laafa kanaaf wanni sirra jiru rabbii kadhatu allahumma aghnini yaa rabbi na duroomsi jette allahumma inni acuudhu bika min alkufri walfaqri kufrummaa fi hiyyuma fuudha na dhoorgitee gartee nama jaartiin ta'in jaartii na godhachiiftu kana tanarraa yaa rabbii na tiisi jettee rabbii kadhachuun sirra jira duroomsaan rabbii keenya azza wajalla kanaaf lubbuu kee gama rabbitti achi deebistee rabbi kadhattee akka rabbiin si razaqee horii mahariidhaa si razaqee fuudhuu dandeessu waan ittiin bulfattus akka rabbiin si razaqu rabbi kadhadhu malee fireendi waan jedhamu intala nikaa irraa hin qabne jalan deddeebiniis hin jenna. kana fakkaata deebisaan gaafataa keenyaa ka jalqabaa. Gaafii lammataa obboleettii tinya waan jettu ani maqaa kiyya himachuu hin barbaadu jetti. Sukuriitii yookaan namni hundi jireenya isaa kana mul'isee oofuu hin barbaadu. Waa wahii ka isii jalaa badu jira jechuudha waan dhoysiteef. Nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam istaciinuu calaa qodaa'i ilhawaa'i jibil kitimaan. haajaa keeysan dhimma keeysan xumuratu irratti dhoysuudhaan fixadhaadha jedhe namni wama qabu hunda wama dalagu hunda magaalarra oolchaa deemu akkasumatti bikka hundatti qabamaadha oola jechuudha namni aduwii qaba nama sirna namaa nama jalaa facaasu hedduutu jira yoo namni si jaalatu heddummaatillee kasi jibbulleen sanirra heddummaataa beeke isan hadiisa oromoo dubbii oromoo keessatti waan jedhan rifeensi gariin ka nama biratti haaddatantu jira gariin ammoo ka kophaa ofii haaddatantu jira. Kanaaf hajaan gariin ta namatti mul'ifatanis rakkoo hin qabne jira gariin ammoo ta rakkoo qabdu ta dho'ifatuun barbaachisutu jira. Nabi Yuusuf yeroo manaama bareedaa san arge manaama bareedaa san abbaa isaatitti yeroo hime maal jedheen abbaan yaa ilma koo manaama ati agarte kana laa taqusus hin odeysin obboleeyyan keetitti jee achuun fageysin warra ollaa keetiin jenne laal aduwwii teenya ta'alaasan hin jenne manuma keessa as deebi'e yeroo garii manuma keeysaa'uu ka waliin ooltee burtu ka lafee takkaa ka mana takkaa ka firaashni tokko nama rakkoo qabu jira jechuudha. Fakkiitu laka keeydaa mala si baasanii jeen. Urjii kudha takka ji'aa fi aduu ka sujuuda naa bu'aniin arge yaa abbaa kiyya manaama keessatti inni jennaan wanni kun darajaa ta'uun ni beekama sadarkaa guddaa irra gahuutu beekama manaamni akkasi akeeka kanaaf waan akkasii himatin jeen maaliif jennaan waatu jalaa badaa kanaaf waan isii jala badu isiin ni beeyti dhooyfatti maqaa ofii jenna tayyib duba waan jettu obboleettiin teenya tuni ani gartee jaarmaya bultii islaamaa hedduu gartee hawwaa jette wama hawwan hawwite wama hawwan hawwite li'annahu bultiin islaamaa ijaaramuun musliimni ijaaramu zinarraa hawaasni islaamaa gabaabbatu gumnarraa gabaabbatu ilmaan halaalii dhalatu ilmaan wudu'aa ilmaan xahaaraa dhalatu ilmaan kabajaadhaa dhalatu ilmaan hayaa qabdu ilmaan haadha qabdu ka abbaa qabdu ka akaakoo qabdu ka eessuma qabdu dhalatu hawaasa bareedaa ijaaru shayxana gartee nama heewasu jalaa of baraaru akka ijji gadi nama qabamtu tahu yookaan ijji faca'aa deemti ija qaqqabadhaa jee rabbiin dhiirallee ajaje dubartiirraa akka qaqqabatan dubartiillee ija qaqqabadhaa jedhee ajaje dhiirarraa akka qaqqabatan wanni ija gadi nama qabu agaddu lilbasari wa ahsanu lilfarji ka rasuulli jedhe maaliidha ija akkanuma gadi jettu waan isii qaqqabutu jira fuudha jechuudha heeruma jechuudha waan diini isiidhaa isii tiisu hawwite. cinaa diiniitti jedha biin keenya alayhi salaatu wasalaam fuudhaaf heerumni kun baga hawwite waan bareedaa hawwite ani ijaarmaa gartee nin hawwaa bultii ijaarachuun hawwaa jette obboleettiin teenya gurbaa tokko wajjii wal jaalannee wal taane manguddoo gartee akka ergatu manguddoo warra keenyatti ergadhu je'eenii jette aya namni gariin gaadafee mala hin baafatu ufumaa mala baastee fi ergadhu jetteen duuba wal jaalalli isiidha karaa macasiyaatii yoon ta'in gurbaan tokko intala jaalachuu ni danda'a intalli takkallee gurbaa jaalachuu ni dandeessi garuu jaalalli kun ka shari'aa cabsu ta'uu hin qabu. Jaalala lafa jala wal haa laallu uffataa'u uffatanii ufitti ilaalanii yoo inni namaa ta'e bitatanii ja'an san ta'uu hin qabu jechuudha. kalafa jala jalqaba wal agarree walitti dabalamne achi booda yoo walii taane wal fuunaa yoo waliin ta'e wal dhiifnaa akkasii sun haraami sun intala takka ka waan firaasharraa ittiin haasawin ka isiinis waan firaasharraa sittiin haasawin wal haafuunuu qofa yoo dubbattan rakkoon qabu an akkasii akkasii waan firaasharraan barbaachisu achiin gahiin gurba tokko wal jaalanne jette duuba manguddoo ergadhu je'eeni manguddooni ergate manguddummaa ergatuun. waan gartee jidduu jara lameenii walitti hidhurraaj dubbi manguddummaan keeysa jirtu dubbi ititaadhaa bilchaataadhaa dhuftu manguddoorraan tarkaanfatanii dafanii gara sirnatti ceehuun borullee nama dhiba akki nyaataa tole udaanii hammaatetti oromoon borus nama dhibaa jechuudha dubbi ebaluu fi ebaluu keeysa jiru ka manguddoon ciccimtuun keessa jirtu ka lafatti gadi hidhanii jabeeysanii sirna cimsanii gartee waliif fidanii fi kaa gubbuma kanarra haphisanii fiiganii walitti dhufan adda adda borus fiiganiituma laaftumatti addaan bahuufatu argama manguddoon tun dhaamsa namaa kennituu qabdi waan gurbaa itichu waan intalallee itichu duba obboleeyyan kiyya aruusni dhiyaate aruusa sii goonaa uteelatti goonaa naan je'anii an ammoo uteelatti naan gootanii mana ayyoo xiyyaatitti naa godhaa je'eenii yoo uteelatti gootan an aruusa sanuun fedhu je'eenii uteela kana waan diddeebnutti hin himne horiitu heddummaataaf diddemo horii hedduu gartee uteelatti baasuun ni mala yeroo gari uteelli afeerrii guddaa gartee baasii guddaa jechuun baasii guddaa namarraa hajama manatti nama tokko yaamanii dubbii fixachuun ni danda'ama uteela dhaqanii ganama lama sadii qofaan waan dhaqanii nama hedduu yaamuun barbaachisa tanaaf diduun isii ni mala sirriidha jennaan yoo qabeenyan qabaatin yoo jaarsi isii harki haphii ta'e. dhugaaf diddegaa jireenya fuulduraatiif rakkattee fi waliin rakkatuun gaarii jenna jireenya ofiiti jechuun. yoo uteela kana wanni isiin diddeef aadaan ganda garii uteelli macasiyaa qabaa dhiiraaf dubartii wal dura gayyaa'a achii caffananii achii ijaan wal faxaranii macasiyaan achirraa facaatii achitti walitti dhufee wal qabatee uteela sanii gabbee uteela biraa hawajjiseenuu fa'aatu mala. ragadaa fi sirba achirratti argamsiisuu fa'a sodaatte yoo jette dhiira biratti bahe duratti bahe waan gartee kophaa jaartii isaatti dalagu aalama duratti ka itti dalagu afaan keessa dhungatuu fi nyaata afaan isii kaayuu fi harka irra kaayatuu fi mushkilaa adda addaa kana yoo sodaatte waan sirrii sodaatte jennaan duuba kanuma waliinuu waan jettu abbaan kiyyalleen hin jiru jette wannummaan rakkoo kana itti fidu jiruu intalli abbaan qabne abbaan isii hedduu jedhan. intalli abbaa hin qabne abbaan isii hedduudha kanaafuu sirni isiidhaa jajallataadha dafee gartee akka bareedatti xumuramuun ni jajjabaata jechuudha kunis abbaan abbaa waan hin jirreef yaada itti kennata kunis akkana ta'uu qaba ja'a tana keessa isiin miidhamte haati tiyya uma kana keessa hin jirtu jette haati tiyya hin jaalattu warruma kana hin fedhu warra ati heerumtu kana jetti bika kanatti illee wal qabanii jiran abbaa kee kaduu edbira rabbi rahmata haa godhu jenne intalli abbaan qabne raraatuudha sillee rabbi isaa qobachiisu jenna haati tiyya warra kana arguun fidhu jette wanni isin arguun feeneef gabbara irraa dhabde moo hin beeynu duuba hin ibsine isiin moo gartee warra haala hin qabne warra akhlaaqa hin qabne moo hin ibsine warra diinagdee hin qabne moo hiyyummaaf jibbite moo moo gosummaaf sabummaadhaaf jibbite moo hin beekamu wacalaa kulliin waan jibbiteefuu isin jibbite waan jibbiteefuu isin jibbite. duba waan jennu walumaa galatti waan haati jibbite kana irraa dhaabbadhu jennaan waan haati jibbite kana isiin gartee ittuma seenu jirti obboleeyyan isiidhaatiin wajjin irraa hafuutti hin jirtu irraa hafuutti hin jirtu fedhinnaa waan isiin jibbitee jiruuf jecha waan haatiti akkana naan jette irraa dhaabbadhamu hin dhaabbadhu hin jenne siin waan siin jennu gartee haati hulaa jannataati awsat abwaab al-jannaa je haadhaa fi gartee abbaan hulaa jannataatirraa irra caaloo sababa gartee jannata ittiin seenan qaalii isaanii godhanii sababa guddaa jannata ittiin namni argaturraa jihaadha abbaa qaalii godhuun jaalachiisuun kanaafuu ayyoo abboo keessan jaalachiisuun dirqama haadha kee jaalachiisuun dirqamaa jenna waa'ee bikkitii waa'ee laaltii waan hin ta'iniif tokkotti jira ka isirra si jaalatu hin jiru wamaaf diddee saniif jecha qaalii godhuudha qabda hanga namni ati jaalattu ka ummaan teellee si wajjin jaalattu gad dhufanii obsi maaliif jennaan wabil waalideeni ihsaanaa haadha abbaa kana dallansiisuu dhabuu toltuu itti toltuu gartee isaanii dalagu wani shari'aan nu dhaamtu kana jechuudha. nam intalli takka haadha isii gammachiistee abadan hin kasaartu hin kasaartu fi dunya walaakhira ebalu du'aayi haadhaa qaban manjaanii ebalu du'aayi abbaa qaba ebalu abaarsa qaba kajaaniinis akkasuma jira haadha abbaa abaare amriin hin qaceelleef kawanni hundi isaa rakkoo kanaafuu obsi jennaan obboleettii teenyaan yaada haadha keetii irratti obsisiin jenna asitti dhaabbataa deebisaan isiidha.
iyyannoo jaalalaa Qilleensi jaalalaa bubbisii halaala Qilleensi jaalalaa bubbisii halaala dhaddachaa jaalalaa keessatti gaafin tokkoffaadha ka dhiyaate waan jedhu gaafataan maqaan kiyyaa haatu qaamaa jedhamaa jedhe areega fuudhe amata sadii jedhe amata sadiihi duuba intala gartee nin jaaladha isiinis na jaalatti jedhe jaalala malee dubbiin hin deemtu wal jaalachuun barbaachisaadha nyaata osoo hin jaalanne nyaatan tokko haqqisuutu boodatti aana jiruun jaalalaan deemti وجعل بينكم مودة ورحمة جدوك يسنت جاللا في رحمتك هايجي ربين كيجي سبحانه وتعالى جاللا قفا متي رحمة نجراتشو قبا قلبي ولي لافو الركو ولي ددبون تلتو ولي ولي غمدون وان اتملكا وان تكرت والغرغارون ولي رفتني ججو دوبا قرتي أني قاف درا دبرا سيهيجا yeroo natti dhuftu dubrummaa hin qabdu jedhe dubbata dura ni seehee ja'a ni dhugoomse hin jenne dubra jedheetuma yaqqansee amaneettiin seeneen jenne itti seeneen jenne dubra seehe seeteen fuudhe jechuudha silaa jalqaba waan akkasii seetee kanatti dalagachuun hin ta'uti waan yaqiinaa ofirraa gaafate gaafatee dubra barbaada jedhee egaa kan ofirra kaa'u taate dubrummaa isii gaafate fuudhuun mirga isaati maaf akkana nagoota jedhee yoo ka gaafatu taate innilleen amma yoo ka gaafatu taate isiin maal waa shartii walii seenneeree dubrummaa irratti jechuu ni dandeessi. Tayyib. Awwalu shartii aakhiru salaamaa jedhan silaa mataan isan dhukkubu. Osoo dura shartii walii kaayanii boodarra innillee mataan isa dhukkubee hin bowwaafatu hedduun dallanee jedha duuba. Duburummaan zabana gartee faashinni duburummaadhaa faashina fokkataa ta'e keessa jira. Zabana gartee yoo duburummaa barbaada namni jedhe yoo dhiiga feete qeeraa dhaqigaa namni namaan jiru keessa jira. bikka horii itti qalan jechuudha. Hanjamaa godhan. Zina waan irra bareedaa waan irra gaarii ta'ee waan namni itti wal afeeru ta'e itti afeeraman ta'e. Addunyaan keessa jirru caalamni keessa jirru caalamu zinaa warri riba. Caalama gumnaatii fi caalama ribaati. أكثر ما يدخل الناس الفم والفرج جي نبي كنيا عليه الصلاة والسلام إلما نما وني حالا إبدا سينسي زمالي جنان أفاني في فرجي رجل حما جيتشورا حما في قمنا دلقو غنا آل مرة haalaan heddummaata macasiyaa akkaan heddummaattu keessaa tokko jechuudha gumni kun. duuba gartee anatu dogongoree ka duraan ofirraa hin laalin ka duraan ofirraa hin hubatinii ja'a soo duraan ofirraa hubadhee silaa dubbiin tun nan qabattu jechuu isaati dhugaa dogongorte silaa jalqabuma ofirraa hubachuu qabda. duuba intalli tun qur'aanallee hin beeytu salaatallee salaati yeroo je'een hanga tokko ogguu salaatti guyyaa kaan ni dhiisti jedhe. quraana kanas gartee qaraasisuuf yaalii godha itti naanseentuu jedha duuba intalli salaatan salaanne dura tataariku salaat taate isii wajji jiraachuun hin ta'u man taraka salaata faqad kafara namni salaata gartee lakkise kafre jedhe nabii keenya alayhi salaatu wasalaam intalli shawwadduun ta yoo salaati jedhaniin sodumaaf salaattee yookaan ammoo irra callisan numa dhiiftu salaata sun wanni rabbii keessan jiru jechuudha. anilleen gartee hamtuu santa akka isiin dalaydee san anis ittuma ture garuu tawbadheetin gartee tawbatiye jabeeyfadhe isiin waan sanii ittin jirtuu ja tawbaa rabbiin abbaa fedhe qunnama baga rabbi si qunname jennaan isiinlee yoo rabbi tawbaa qunname tawbatteetuma jabaatti isiin waan saniitu waan tawbaa sanuu ittin jirtuu ja dubanni abbaa fedhe rabbi tawbaa qunnama si baga rabbi si qunname isiinlee rabbi haa qunnamsiisu jenna intalli tun na wajjiinillee hinaasoytuu. dura gartee jaartiin jaarsarraa haasawa dhoyfachuun gammachuu dhabdirraaj waan irraa rifatteefu waan irraa qalbiin cabeefu gammachuu dhabdirraa haasoyni harkaa dhabame namni yoo gammachuu qabaate namaan haasawuu dhiisi ufiin haasawa bar wama argee dhaawata wama argee sirba taa'ee mataa isaatiin kophaa isaa fuulli isiidhaan jirjiiramaa jee numaa ogguu gartee nagarte haasoyni hin jiru fuulli jirjiirame warra akkamtu wal bira taa'u jira warra wal azzabu jiru jechuudha warra macasiyaa wajjin hagadatu jirure warri akkana namni waliin galu kaa yeroo hunda waliin wal- ka wal qunnamu kaa yeroo hunda haasoyni walitti argamuun dirqamaa ka walitti dhufuun dirqamaa yoo fuula walitti jirjiire rakkoo biraati warra qise wal azabe namni sun azaabni wal azabuun sharaa islaama keessatti hin barbaachisu fuula walitti diriirsuun barbaachisaadha isinis fuula si diriirsuun atilleen fuula itti diriirsuun sadaqarraa yitabassumuka fi wajhi akiika sadaqa fuula obboleessa keetii ati seeqachiisuun sadaqaadha jedha nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam naam Sa- na waliin hin- na waliin hin nyaattuu je waan silaa gartee itti gammadan hunda irraa dhabe jechuu isaati fuulli hin jiru eeysa gammadarree ooy harkaa fi miilatti gammadin eega fuulli hin diriirin na waliin hin nyaattu jedhe qaata ummanni garaallee wal dhoyfate jechuu qaata wajji teeysumtilleen jibbamte jechuu naafilleen bareechifattu je'e qaata jaarsummaa'uu jaarsa- jaarsaa'uu irraanfatte jechuudha jaarsa ta'utti walii bareechifachuun jaalala qalbii keeysa jirurraayyi namni walii bareechifatee walii qoqophaa'uun nama sansaammaturraayyi akka gartee inni na biraan dabarre je'anii isaa babbareechifatuun waa kazaa jaarsilleen isii bareechifatuun akkasuma waan jaarsaa jaartii waliin jiraachisurraayyi tokko walii bareechifatu intala takkatu gartee jaarsa isiidha an argaan danda'uu jette duuba hin fedhu namticha kana jettee wali ka'anii abu hureyraa biratti wal kaasasanii namticha achi ilaaleetuma abbaan hureyraadhaa namtichi babbareechifateen deemu dubbii irraa ilaalee argee itti akeeke harkumaan laal deemi tolfadhu deebi jechuu deemee bareechifatee tolfatee deebi'e osoma intalli jirtu rifeensa ciratee dhufeetuma isimaa gartee isimaa gartee uquban qabne duubumaan qabe. harka qabe subhaanallah jettee yeroo kana laaltu jaarsa isiiti dubbiin dhumatti hayyee hayyee nagaatti jettee ofuma duba deebitee kutan waan jaarsa jaartii wal- walitti gammachiisu waliin jireenya isaanii dheeressurraaji walii babbareechifachuun. ani duuba gartee jaalalli makiyyaanuu galuun danda'uu je'a gurbaan maaliif jennaan nama ofiin bareechisne ka gartee gammachuu hin qabne akkamitti fuudhee manatti galchare. ni qaanfata jechuun mana sin bareechiftu jechuu beeka eeguuf hin bareechifne manni ni ajaawaa wambaarsiin ijoollee achi taa'a ija namaa dura mana akkasii keessummaa itti naquun isa qaanfachiisa. duuba waan jedhu gartee niin gorsaa gorsana duuba eh, intala tana jibbaan isii deemeetuma lafee na seenee jedhe. sababni ani isii jibbuufillee gartee diinidha diiniif jibbaa jee duuba diin naa qabachuu diddee jechuu isaati kanaafuu intala biroo gartee yoon fuudhe. ta mana kiyya naa qabdu ta ala kiyya naa qabdu ta gartee jireenya bareedaa hojii jiraadhu maal jettanii kanarratti na si haa naa godhaa jea waan jennuun duuba nama tokko yoo ofii dadhaba nama biroo fa'a itti fidanii yaalan mee nama isiin kabajjuu nama isiin sodaattu fa'a itti fidi yaali haala kana dhiisuu dandeeysaa haalli kun gaarii mitii dhiisi haa je'aniini yoo akka hundattuu yaaltee ka dadhabdu taate ofirraa dhiisa dura gaafii takkaan malitti namni salaata gartee walitti dhaabeen salaanne taariku salaati namni salaatan salaanne ka nama shawwadaa salaatu sun gartee waan waliin jiraatan hin qabu inna imra'atii laa taruddu yada laamisi jennaan xalliqaa jee rasuulli alayhi salaatu wasalaam intalli gartee ammas ati shakkii irraa qabdu an ta'ubadhe isin gamasuun jirtu wagguu jettu isiin laaquma durii san keessa jirti jechuuf eh, deemta haala gartee badaa ati duraan irraa ta'uu batte san keessa jiraachuu isiidhaa yoo kabeetu taate hiikuu dandeessa jechuudha bal sirra dirqama ta'a yoo isin haala duraa san irraa hin ta'uu batin hiikuu sirra dirqama ta'a yoo haala san keessa isiin kan jiraanne taate sababa gartee isiin salaatan salaanneef hiikuun sirratti waa hunda duraa dirqama ta'a itti aansii waa'ee gumnaa keessatti yoo gartee kan qulqulleenne taate hiikuun dirqama ta'a yoo kanarraa nagaa taate ammoo manguddoo itti fidi gorsii haalata adda addaa ka isirraa hir'ateef yoo ka qaceelfatu taate akkasitti qaceelchuu si barbaachisa hin jennaa asitti dhaabbataa gaafiin ka'e. gaafattuu lammeessuudhaa waan jettu jiruun natti jabaattee ka'eetiin biyyaa bahee jette akkana jette duuba jiruun natti jabaattee biyyaa bahee jette rabbi jiruu si haa laaffisu. alattis manattis kan nama haa laaffisu isa rabbi si haa laaffisu jenna haalli jiruun jabaachuudha ummata keenya waan hambisne bifa adda addaatiin jabeenyi kun gosa adda addaatiin nama hundattu argama dubartii bikkan dhaabne dhaabe dhiira bikkan dhaabne dhaabe naman beyne biyyan beyne lafan beyne xabi'aan beyne hojiin beyne isaa mudachiise wallaahu almusta'aan tana rabbiin nu hadidu jenna intala girdoo keeysa ol kaayanii akka silaa aadaa rabbii namarraa jaalatutti ija namaa duraa dhoysanii ol kaayatan jireenyi rakkinni kararratti baasee saaxilaman wallaahu almusta'aan rabbi nu haa baraaru kanarraa jenna duba jaarsi kee jaarsa gaarii jette galatoonfatteetii namni waa galatoonfate la'in shakartum la'aziidannakum galanni nama waa galatoonfatee milkima milkima argatu nama gaariidha jette waan an jedheen waan an naa godhe jedhe hunda naa godha jette inni nama gaarii ta'uun kanaanuu beekame ka jalaan liqimsin nama hedduutu dubartoota waan akkanaa sii godhaa mallaqa hanganaa ergi je'ee mana ijaare maqaa ofitti deeffatee lafa bite maqaa ofitti deeffatee achi booda sin beeku jedhee tabiraa fuudhee ka taa'u hedduu jira akkasittiin dalayne amaanaa bikkumaan gaheefi inni kun jechu warra ahadiitiif guukabaayii lama guutu ta'uun gaarummaa isaatirratti qajeelchaa dhugaadhaan faarsite nama gaarii ta'uu isaa himte duba ammoo aarii heddummaata jette gaa'aalli haalli banii aadam makluuqa waan ta'eef asii yoo guutame asiin hir'ata aariin ammoo waa hedduu nama harkaa balleeysiti dhugaa qaban akkan argane nama gooti sababa aariitiif jecha dhuguma qabu namtichi ibsatuu hin danda'u aariin yoo ati murteeysaa qaadii biyyaa taate hanga aariin sirraa buututti murtii sirraa fuuti aariin qaadiin tokko murteeysaan akka murtii hin goone ni dhoorge rasuulli hanga aariin irraa dhaabbattu haala aarii qabuun akka murtii hin goone waa hedduu balleeysiti jechu duniyaas balleeysiti akiraas balleeysiti macaasiyaa fa'a nama seensisti duuba sadiitti si hiikenaan ja'a aaree akkas jedheeti amma ni keenya kun ni jedhamu hin jiruu jechuurraa gaafatti gaafoleen akkanaa hedduudha dabre obsaayitii lolhudaadhaa keessa deemtee ilaallattee argachuu dandeeysa sadiitti si hiike jechuun kun dogongora haydi takka keessa xahaaraa takka keessatti xahaaraa takka keessatti hiikama takka argamsiisuu qaba malee namtichi lama argamsiise sadi argamsiise jechuu hin qabu. yoo inni afaaniin je'es saniif jecha saditti ni hiikamtu takkumatu irraa bu'a. Dogongorri akkanaa hedduudha argama namni aaree aaree aaree sadii siika jechaatuma oola. Kiisha isaatii ol fudhateetuma gartee sadii siika ja'a. Sadiin nama hiikuun hin danda'amu jenna. Mirqaana ofii jala mirqaana ofii jala deemee sadii siika jedhuun hin danda'amu. Nama akkanatti jarjaru kana shari'aan ammoo inni ufi jarjaree of rakkisu jira bar hin beeyne malee. Shari'aan lakkii jetteen uf miita. uf miitaadhaaf diddee bar shari'aan. Namtichi amma sadii siika yeroo jedhe kana silaa sadeemsan itti irraa dhumatte nammee qabbooya sila. Wagguu aariin sun irraa galte waye baluutiyya dhabeenuman kasaaree ja'a. Ufumaa sheenaa guddaa seenaa beeke. Quba uf nyaata jechuudha. Garuu shari'aan jarjarsuu isaa kana ni beeyti wakuliqa insaanu cajuula. Haala jarjarsuu irratti ilmi namaa kun uumame. Kanaaf akka inni sheena'u ni beeyti waan ta'eef shari'aan hiikkaan tokko qofa akka bu'u ji'a tokko keessatti murtii goote shari'aan jechuudha. Mana saniillee baasuun qabu hangaan hiikkaa irraa fixatutti maaliif jennaan walitti deebi'uun isaanii ni kajeelamaadha wal kajeelchisu jirti shari'aan. Ufiitti dabalamuulleen dhoorgiti. Eega takka siika jedhee itti dabalamuu hin danda'u kama mana tokko keessa jiran. Akka wal kajeelanii wal kajeelanii booda waan akkanaan danda'an lakkii dhiifama walii haa goonu je'anii wal deeffataniif shari'aan akkana gooti. addaan facaasuudhaan walitti hidhuudha wanni gartee shari'a islaamaa keessatti faarfamu jechuudha. Kanaaf tartiiba sadii kana shari'a lafa keessa. Raaxmata rabbiin nuuf godhe kana nuti akka waan gartee ofirraa dhabamsiisuu dhabamsiisu feenuti jechuudha. Osoo danda'amee dhabamsiisne qaata dhabamsiisne rabbuma seera murteessee akkasii irratti nuu kaa'e malee. Ji'oota isiin xahaaraa qabdu keessatti hiikkaan ka argamu. yeroo isin xaaraa gartee qabaatte siikne jedhaniin hiikaa tokko ammallee xaaraa lammaffaa yoo hiikuu barbaadan siikne jedhaniin ammas xaaraa sadaffaa hiikuu yoo barbaadan siikne jedhaniin. Walaa kulliin waan jennu gartee sadii siike je'e ni keenya keenya ni jiraa jette. Eega si hiike inni je'een yoo ji'a sadi karaa wattu taate osoo innis deeffadhen je'in hiikamteerti isiin. ji'a sadii yoo xumurte sideeffadhe osoo inni hin jedhin sideeffadhe osoo inni hin jedhin yoo ji'a sadii xumurte yoo ammoo osoo isiin ji'a sadii hin xumurin inni sideeffadhe je'een jaarti isaati ni keenya jalaa irraan dhumanne ni kan hin dhumanne sideeffadhe yoo jedheen jaarti isaati jechuudha akkasitti ilaaluu qabda jennaan. Sagantaan keenya asitti xumuramaa nagatti nu oolaa warri ooltanis ka bultanis nagaan nu bulaa jennaa assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu maca assalaami lalliqaa.
maashaa allah sheeka keenya kabajamaa fi jaalatamaa sheek muhammad waadoo rabbiin isinirraa haa jaalatu beekumsa irraan beekumsa isinii haa dabalu nullee warra waan dhageerraa fayyadamu nu haa godhu egaan kabajamtoota dhageeffattoota keenya sagantaa keenyarraa barumsa guddaa argattaniirtan jennee abdanna gama keessummeessuutiin anfarhee aadam kutaa teeknika nuurul hudaa hojjetamuudhaan isin wajjin turre hanga sagantaa soora qalbiitiin walitti deebinutti nagaya rabbi keessa nuuf jiraadha jiruu qananii keessa qubadhaa milkee duniyaa akiraa argadhaa wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.
نور الهدى صور قلبي مسلمة صور قلبي مسلمة